iri ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabamukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyongabo ntibyatewe n'u rwanda ntibyatewe na kagame kuko bifise imizi kure ni ibibazo bijanye n'isenyuka ry'amasezerano y'arusha n'ibwirizwa shingiro uwo ni leonce ngendakumana umukuru w'umugwi adc kibiri n'umugambi fodebu avuga ku vyagirizo vya leta y'u burundi ku rwanda iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya gato reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi waramutse neza thomas utubwire amakuru avugwa muri iki gihe
fide waramutse neza namwe abateze amatwi ijwi ry'amerika mwabonye imana ikingura sudani y'Ep- sudani ya ruguru ishobora gufunga imipaka yayo na sudani y'epfo no kwirukana abanyeshuri ba sudani y'epfo barenga ibihumbi magana atatu bigayo biratangazwa n'umujyanama mukuru wa perezida omar al bashir witwa ibrahim mohamud hamid avuga yuko sudani y'epfo itera inkunga inyeshyamba zirwanya leta ya perezida omar al bashir mu ntara ya kordofan y'epfo na blue nile minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa sudani y'epfo barnaba marial benjamin yateye utwatsi ibyo birego mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika hashize imyaka ine ibihugu byombi bigiranye amasezerano y'uko nta na kimwe kigomba gutera inkunga inyeshyamba z'ikindi nyamara mu mwaka ushize minisitiri marial nawe yareze sudani ya ruguru gutera inkunga inyeshyamba za riek machar warwanyaga na warwanaga na guverinoma ya sudani y'epfo nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyo muri Cote d'Ivoire ku cyumweru gishize guverinoma ya Ghana yategetse inzego z'umutekano zose kuryamira amajanja mu rwego rwo hejuru ejo bundi kuwa gatatu abayobozi b'izo nzego zose bagiranye inama n'umukuru w'igihugu perezida John Mahama inama irangiye batangaje ko bafite amakuru y'impamo ko igihugu cyabo nacyo gishobora kwibasirwa n'abaterabwoba muri iyi minsi guverinoma ya Ghana yasohoye kandi itangazo isaba buri muturage wese kuba maso no gutangariza abashinzwe umutekano ikintu cyose kidasanzwe yabona Ghana ituranye na Cote d'Ivoire, Mali na Burkina Faso ibihugu bitatu bimaze guterwa n'umutwe Al-Qaeda kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize ubwongereza na leta zunze ubumwe za amerika nabo bamaze kuburira abaturage babo kugenda muri Ghana bari maso guverinoma ya maroc yategetse abasirikare b'amahoro ba loni kuva muri sahara y'uburengerazuba aba basirikare ni mirongo inani na bane maroc yabahaye iminsi itatu gusa kugira ngo babe bagiye kandi ivuga ko idashobora kwisubiraho ku cyemezo cyayo ubu burakari buturutse ku magambo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ban kimun aherutse kuvuga ko maroc yigaruriye sahara y'uburengerazuba maroc ivuga ko yarengereye kandi yagombye kuguma hagati nta ruhande na rumwe abogamiyeho kuri maroc sahara y'uburengerazuba n'imwe mu ntara zayo yayigaruriye mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu esipanye yakolonizaga sahara y'uburengerazuba imaze kuyivamo sahara y'uburengerazuba yo ishaka ubwigenge kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu yafashe izina rya repubulika nyaraba iharanira demokarasi ya sahara republique arabe sahrawi democratique rasd mu magambo ahinnye kuri loni sahara y'uburengerazuba ni intara itarabona ubwigenge naho ku muryango wa afurika yunze ubumwe rasd ni igihugu nk'ikindi byose bya afurika rasd ni n'umuryango ni n'umunyamuryango wa afurika yunze ubumwe kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na kabiri inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yaraye iteranye mu muhezo ku kibazo cy'abasirikare bayo birukanwe na maroc muri sahara y'uburengerazuba koreya ya ruguru ntiyitaye ku bihano leta zunze ubumwe za amerika na loni bayifatira nanone yaraye igerageje ibindi bisasu bishya bya misile balistique bigera kure cyane ibirasa mu nyanja ejo bundi kuwa kabiri perezida obama yashyiriyeho koreya ya ruguru ibindi bihano kubera ko mu kwezi gushize koreya ya ruguru yakoze igerageza ry'ibitwaro bishya bya kirimbuzi na misile balistique abakuru b'ibihugu by'uburayi bwunze ubumwe na turikiya baraterana uyu munsi i buruseli mu bubirigi ku kibazo cy'impunzi zikomoka mu burasirazuba bwo hagati abayobozi b'ibihugu by'uburayi bo bari i buruseli kuva ejo baraye bumvikanye ko bazasubiza muri turikiya impunzi ibihumbi n'ibihumbi bakomoka muri siriya n'ahandi izi mpunzi zageze mu burayi zinyuze n'ubundi muri turikiya abakuru b'uburayi bemeje kandi ko bazaha turikiya imfashanyo itubutse y'amafaranga bakazanayohereza kwinjira mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ibi byose baraza kubishyikiriza minisitiri w'intebe wa turikiya ahmed davotuglu uyu munsi rero maze babiganireho i buruseli kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira ni ubwa mbere uburayi bwugarijwe n'ikibazo cy'impunzi gikomeye cyane impunzi zituruka mu burasirazuba bwo hagati zimaze kugera mu burayi zirarenga miliyoni n'ibihumbi ijana na mirongo itanu leta zunze ubumwe za amerika yaraye itangaje ku mugaragaro ko ubwicanyi bw'umutwe bwa leta ya kisilamu bwibasira abanyakamwe ari jenoside muri siriya na iraq
urakoze thomas ku makuru wejeje kudushikiriza naho mu kanya gato radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere leta y'u Burundi isaba ko igihugu cy'u rwanda n'umukuru wacu paul kagame wo kwitwarirwa muri sentare mpuzamakungu mu kwagiriza icyo gihugu ko kirondera gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu ibindi turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu eroge wirikaneza mu itangazo yasomeye abamenyeshamakuru ariko batemerewe kubaza ibibazo mu nyuma umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yavuze ko uburundi bufite ibyemezo n'ibimenyetso ko umukuru w'igihugu cy'u rwanda ari mu bashyigikiye abashaka gutembagaza ubutegetsi mu burundi pascal barandagiye yibukije ko hamaze iminsi hafatwa mbere bamwe mu bari mu nzego z'umutekano z'u Rwanda baje guhungabanya umutekano ku butaka bw'u Burundi yaciye asaba ko Perezida Paul Kagame n'igihugu ciwe bo kwitwarirwa mu masentare mpuzamakungu turiyamirije ubugira kandi igihugu cy'u Rwanda n'umukuru wacu Paul Kagame ku bikorwa bigayitse batanguye gukora kuva mu kwezi kwa Rusama umwaka urangiye mu kwigisha no gushyira mu migwi y'abicanyi bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi y'impunzi muri icyo gihugu mu ntumbero yo kwica indongozi no gutembagaza ubutegetsi bwitorewe n'abenegihugu mu burundi dusabye ko paul kagame na leta arongoye bitwarirwa mu masentare mpuzamakungu abijejwe akisigura kuri ako gasomborotso kugira ngo intahe imukubite mu gahanga leonce ngendakumana umukuru w'unani adeseye ikibiri n'umugambwe forodebo amenyesha ko ibivugwa n'umushikiranganji barandagiye ari ugushaka kwirengagiza ibibazo nyamukuru bihari uko ni ukugomba kujuragiza abarundi ibibazo biri muri iki gihugu ntibyatewe n'u rwanda ntibyatewe na kagame kuko bifise imizi kure ni ibibazo bijyanye n'isenyugwa ry'amasezerano y'arusha n'ibwirizwa shingiro muri forodebo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu mu mwaka wa bibiri n'indwi twaravuye muri leta kandi dufise abashikiranganji batari bake dufise abashinga amateka n'abakenguza amateka dufise ababura amatara abasitanteri n'abaserukiye urundi hanze kubera ko tubonye ko intumbero ya nkuru nziza n'umugambwe sendedefitede muri ico gihe batari ko bagomba kurongora igihugu bisunze amasezerano y'arusha abantu bicwa bagatorwa ibiziga mu nzuzi mu mashamba aho rero u rwanda n'uwo mukuru wago aruhara bafise muri ko biraba niba ico kibazo c'impunzi ari ikibazo uburundi bwaba bufise nibabicishe mu nzira zisanzwe za politike n'imigenderanire baraba aho bobashira kandi bifise u rwanda rwaravyemeye nta kibazo kihari ivyo rero nibaza ko baburiwe bariko bibaza bati none abarundi tuzobandera tubahenda gute bazoheba bahendagwa ariko baburanya baburana n'u rwanda kandi atari ivyo nta rubanza ko u rwanda n'uburundi zokwigira rubaho ruzokwagirwa nande umushikiranganji pascal barandagiye yashimiye kandi abategetsi bamaze iminsi bagendera uburundi harimo ban kimon umunyamabanga mukuru wa onu ngo kubona bamwe muri bo barishikiye mu ntara zo hagati mu gihugu vyatumye bibonera ko amahoro yasasagaye n'uko ibivugwa ko ibintu bicika atari ivyo ni nako kwibutsa ibi bikurikira turiyamirije abo bose baba abarundi cyangwa abanyamahanga birirwa barasya batambaye kugira ngo leta y'u Burundi yicarane n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ku nguvu ataho byakabonetse ku isi ahubwo ababahaye indaro ntibabashikirize leta y'u Burundi ibacira urubanza rubakwiriye nk'uko abo bafatikanije muri uwo mugambi mubi baruciriwe hisunzwe amategeko naho umushikiranganji barandagiye asa n'ubudakurwa kw'ijambo ku bijanye n'abashatse guhirika ubutegetsi abatavuga rumwe na leta bamuhanura guhindura imvugo n'ingendo leonse ngendakumana uzanye dialogue uzanye kuganira abantu baza kuganira urumva byavuye mu biganiro byose barabyanse bazana ibyo bigwanisha baca batuma n'abandi bafata ibigwanisha ureka abo bagizwe ngo bavye gusenyura leta hariho n'iyindi migwi imaze kuvuka ivyo twe twarabisezereye twarumvise za forebu zivugwa twarumvise rede tabara zivugwa twarumvise n'ubundi mu kurongo nitwa zabampema nuko ntazi uko witwa kandi iyo migwi nibabandanya uko bakaguma bashira imbere inzira y'ingwano nk'uko mbona ariyo bafashe bakanja ibiganiro rindira mukapa zoce ngaho agende ntihagire ikivamwo nk'uko bariko bariyumvira ngo ishami mpuzamakungu ni ryaratsinzwe inyu europeyene yatsinzwe inyu afrikene yatsinzwe akarere katsinzwe rindira na mukapa atsinzwe nk'uko museveni bavuga ngo yatsinzwe bibaza ko mu kugumiza ibigwanisho mu gihugu arivyo bizozana amahoro burya nibabandanya banzana iyo nzira je nama nabivuze kuva mu mwaka w'ibibiri na cumi na rimwe bakama baca banzana hariya mu bucamanza leta y'uburundi imenyesha ko yamaze kwitwarira umushingwamanza w'umubirigi bernard menge na televiziyo y'abafaransa france 3 kubera amasanamu yerekanywe bavuga ko mu burundi hariko habeho nyabwoko mu ntara ya karuzi kandi yaya masanamu yafatiwe mu gihugu kimwe ca afurika y'uburengero umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu abivuga ku izina rya leta yanasavye umunyamabanga mukuru wa onu ban kimun gusaba ibihugu vyafatiye ibihano abategetsi bamwe bamwe b'abarundi kubibakurako eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika tukiri kuri iyo nkuru umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburundi n'amakungu alain nyamitwe avuga ko hari ivyemezo bikwiye ko leta y'u rwanda na perezida paul kagame borengukishwa imbere ya sentare mpuzamakungu reka twumvirize umushikiranganji alain nyamitwe mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije aho atangura avuga ku masentare ashobora kwihweza urubanza nk'urwo njyewe nibaza yuko iyo bavuze igihugu ikindi bakavuga n'ugitwara iyo babuze sentare baba bashaka kuvuga ngira ngo amasentare araba canke ahana ivyaha mpuzamakungu nayo akaba nkumbure ari ubwoko bubiri ubwoko bumwe ni ya sentare mpuzamakungu yegukira onu yitwa cour international de justice ubundi bwoko nabwo ni yandi mpanavyaha ya ya ya CPI mugabo rero si nomenye neza eh, iyo iyo mushikiranganje mugenzanje yewe yavuze ya mu ijambo ko ntaryumvirize ko muraza amasaha nyene atandukanye hagati y'ubujumura nino nkumbure ico gihe ashoboye kudondora tubwira neza ico gihe twamenya iyo ariyo mugabo nta nta yindi sentare mbona kubganje yorengukisha umukuru w'igihugu ikindi gihugu ibirego Burundi bwagiriza u Rwanda ku bwanyu ni ibirego bikomeye byotuma uh, perezida paul kagame n'u rwanda birengukishwa imbere ya sentare nkumbure sino tomora cyane rwose kuri iryo kuri iryo jambo kuko ntaryumvirije ariko icyo nzi ni uko mu bimwe muri bimwe na bimwe twagiye turereka amakungu mu byo igihugu cy'u rwanda cyakoze harimwo ibyaha koko bishobora gukurikirana n'ishyirahamwe nako na sentare mpuzamakungu international de justice mu bijyanye n'uko imbibe z'uburundi bazihonyanze muribuka neza ko hariho igitero cyagabwe ku itariki icumi mu kwa karo umwaka uheze ibyo nabyo bikaba byerekana neza yuko aho tufatiye n'aho twafatira aho hariho icyaha dushobora kwagiriza icyo gihugu hanyuma ndibaza yuko uko biri kose nubwo byuba ari uko biri igihugu cy'uburundi cyagumye kigaragaza yuko gifise gishaka kugira imigenderanire myiza n'abanyi bacu bose harimo n'icyo gihugu tukaba dusaba yuko icyo gihugu cyohagarika ingendo zo gufasha gufasha abantu bafite imigambi yo konona umutekano hagati y'ibihugu byacu byombi no guhungabanya umutekano hagati mu gihugu cy'uburundi murazi ko hari imigwi myinshi tuzi yagira avuga ko bahawe imimenyerezo mu icyo gihugu cy'u rwanda tuvuze kandi ku byerekeye ibyo byo gufasha imirwi ije gutera uburundi hariho umusirikare avuga ko yari umusirikare w'u rwanda yafashwe akaba yitwa cyprien ruca hintare amakuru aherutse gutangazwa yatangajwe na se wiwe avuga ko uyo mugabo atigeze aba umusirikare murashaka kuduha umuco kuri icyo kibazo jewe nibaza yuko tutobiranda ko navyo cyane kuko iryo zina muvuga ni izina wenyine yitangiye hanyuma mukaba muzi neza yuko mu bantu baba bakoze ivyaha nk'ivyo badahuta bavuga ukuri hari ivyo abwira abamenyeshamakuru baba bariko baramubaza mugabo nkumbure hakaba n'ivyo ashobora kubwira inzego zijejwe kugira gutororokanya amakuru kuri we nizere yuko nkumbure mu minsi iri imbere aho dushyikirizwa imbere y'intahe leta y'uburundi n'inzego zijyanye umutekano ziba zimaze kuronka amakuru arambuye ukungene uwo musirikare yinjiye mu gihugu cy'uburundi n'ingene n'uwari umutumye n'ibyo yari amaze gukora nabyo ibyo bivuga ko si we yaravuze bwa mbere na mbere ho wambwira ko ujya muntu kuko ari se wiwe uwo byemeza ko ari se wiwe mbese ibyo yavuze ni iki kubwira ko bataye mu gihe naho nabivuge ibintu byinshi ibibazo byinshi bihari uko biri kose igihugu cy'uburundi cyaramaze kuvuga yuko cuguruye kugira ngo hoba hariho inzego mpuzamakungu zijya kugira kugira kugira gutohoza kubyo kubyo tuvuga turega u Rwanda twebwe inzira iruguruye bazoza tubereke abo bantu bose twafashe tubereke izo nkoho zose twafashe tubereke aho hantu hose bagiye kugira bateye maze bagire icyo bashikirije tugaruke ku kindi kibazo gihambaye cyane rwose ishirahamwe ry'uburaya ryarafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo yagenewe leta y'u Burundi hanyuma leta y'u Burundi kabivuga ko hariho ibintu yari yashikirije mbega ku bwanyu ikitagenze neza niki ahubwo icyo kibazo kibaza abanyaburaya bonyine nibaza ko twebwe hacu twagerageje kwerekana neza ko tubana dukora mu nzego mu bisata binyuranye mu byerekeye umutekano n'agateka zina muntu n'ubutungane kugira ngo abarundi bose baronke icyo novuga baronke amahoro babe mu mahoro bisanzwe ariko hariho ibintu iryo shyirahamwe risaba hariho nko kugura amaradiyo hariho agateka zina muntu hariho ibiganiro cyane cyane n'icyo kibazo turakigaruka ko ibyo byose leta y'u Burundi izobishyira mu ngiro kugira ngo iryo shyirahamwe niyasubira gukorana maze ya mfashanyo isubire igaruke mu Burundi Ega Frederic ivyo leta y'u Burundi ikora ibikorera abarundi ntibikorera abanyaburaya leta ikora ivyo ibijanye n'imigambi n'imigabo yiyemeje ivyo yemereye ivyo aba umukuru w'igihugu yemereye abanyagihugu igihe ariko aritoza kandi ikabikora ku buryo abanyagihugu bonyine baronka amahoro n'umutekano
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda ikigo cy'igihugu kijejwe ibiharuro bya statisitike gifatanije n'ubushikirangantego bujejwe ikigega n'imigambi ya leta byatangaje ko ubutunzi bw'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bwiyongeye ku gipimo cya bitandatu n'ibice icyenda ku ijana amara igisata cy'uburimyi gitunze abanyarwanda ku bice mirongo irindwi ku ijana kiracyari ku gipimo cyo hasi n'ibice bitanu ku ijana ahanini bitewe n'ihindagurika ry'ibihe ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu eric bagira ububusa atangaza ku mugaragaro ko ubukungu bw'u Rwanda buhagaze mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu bwana yusufu muranga ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare yavuze ko ubukungu bw'u rwanda bwazamutse ku mpuzandengo ya gatandatu n'ibice icyenda ku ijana bwana murangwa yavuze ko bingana na tiriyari eshanu na miliyari magana inani mirongo itatu na zirindwi mu mafaranga y'u rwanda aragaruka ku nzego zifatwa nk'inkingi za mwamba zatumye ubukungu buba buhagaze butyo savisi nizo zikomeje kuba ziganje cyane mu bukungu bw'u rwanda share ingana na 47% uh, ubuhinzi bugakurikira 33 ku ijana za industries nazo zikaba zifite 14 ubu ni ubukungu u rwanda rwari rwiteze ko buzamuka kuri karindwi ku ijana nko mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na kane urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ruri mu zatumye ubukungu buri kuri gatandatu n'ibice cyenda ku ijana kubera ubukungu bwa bimwe mu bihugu byaguraga amabuye y'u rwanda butifashe neza ku isoko amabuye y'agaciro yagabanutseho icyenda ku ijana bwana karaveri gatete ni minisitiri w'imari n'igenamigambi uh, we saw uh, china having been the main consumer of commodities such as minerals.
twarabibonye ubushinwa bwatugoreraga ibicuruzwa nk'amabuye y'agaciro iyo ubukungu bugize ikibazo bigira ingaruka ku mabuye y'agaciro ibi bisobanuye mu by'ukuri ko iyo bibaye tuba tubaye aba mbere mu kugiraho ingaruka nka koruta wolufuramu yacu gasegereti yacu yewe na zahabu nibwo bwatuguriraga mu ba mbere ibyo tugerageza gukora twabiganiriyeho mbere ya byose ni ukongera agaciro agaciro ku mabuye yacu Is first of all trying to add more value, adding value to our minerals.
imyubakire ku mazu mashya cyane y'ubucuruzi ashyirwa mu cyiciro cy'inganda ahagaze ku icumi ku ijana urwego rw'ubuhinzi butunze abanyarwanda mirongo irindwi ku ijana rurasa n'urutavaho ruri kuva mu bihumbi bibiri na cumi rugaragaye inshuro enye ku mpuzandengo ya gatanu ku ijana mu gihe leta ibufiteho intumbero yo kuba buzamuka ku mpuzandengo y'umunani n'ibice bitanu ku ijana mu cyerekezo yihaye makumyabiri makumyabiri uru ni urwego leta ishoramo imishinga myinshi ngo rubashe guhaza abaturarwanda bwana karaveri gatete avuga ko ubuhinzi n'ubwo butavaho buri butanasubira inyuma zimwe mu mpamvu leta ifata nka nyirabayazana ni imihindagurikire y'ibihe kandi ngo igerageza kuyishakira umuti Twari twaravuze turashaka ubuhinzi buzamuka umunani n'ibice bitanu ku ijana kandi nk'uko mwabivuze bigaragara ni uko it has been stuck at 5%. Now, being stuck at 5%, it is saying what actually do we need to do to bring it up? to the 8.5%.
bwagumye kuri gatanu ku ijana kuguma kuri gatanu ku ijana ni ukuvuga ngo twakora iki ngo tubuzamure ku munani n'ibice bitanu ku ijana twari twihaye ibyo rero nibyo turi kugaragaza ngo tumenye neza aho icyuho kiri bimwe mu bibazo by'ingenzi bikunze kugaragara ubuhinzi bwacu bubeshwaho n'imvura iyo iguye neza umusaruro uba mwiza yaba mba umusaruro ntube mwiza igisubizo si igihutirwaho ntushobora guhita utangira kuhira igihugu cyose mu ngengo y'imari y'umwaka umwe ugomba gutangira ishoramari mu kuhira icya kabiri ibyo dushyiramo nk'amafumbire dutumiza amafumbire twigisha abaturage kuyakoresha tuyatera inkunga turagerageza kureba uburyo ibiturukamo byazamuka Find the level base to see how the absorption can go up as much as possible.
ubukungu bugaragazwa ko bwazamutseho gatandatu n'ibice icyenda ku ijana ariko bigoye kubyumvisha abaturage hirya no hino barya bigoranye byo kurya ntitubonye babiduha ariko bitabonetse twakwemera tukanahamba nta kundi byagenda kuko ntawikoreramo ni ugusaba ku manywa hari wasanga bashyize inkono ku ziko abikora none yabiteka se ararira iki utwara umwana we yakariye n'ibyo wa- urwanira kurya ntabwo nta kurya kurikiwe reka da nta kurya kukiriho ku manywa ntako twibera bake nuko iyo ugize amahirwe ukabona burije ukagura ibiro bibiri by'ibigori abana barararira ibyo ngibyo nta kundi byaragabanutse none nawe mfite ibiro mirongo itandatu nsigaje mirongo itanu na kimwe urumva atari ukuga- atari ukudehuka se ni urabona ko umuntu iyo ashonje ibiro ntibigabanyuka turya rimwe ku mugoroba umwe tukanaburara twatubona tukarya ubwo twabibura nuko wabona akazi wakabura nuko ukavumiriye ukihangana kuri iki kibazo minisiteri y'imari n'igenamigambi yagisubije ivuga ko umusaruro w'u rwanda urenze uwo abaturage barwo bakeneye minisitiri gatete yavuze ko hirya no hino hagaragaye ikibazo cy'inzara yatewe n'imihindagurikire y'ibihe kandi ko u rwanda rwagerageje kugoboka abahuye n'ibibazo rwifashishije ibigega by'imyaka ruba rwarahunitse imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ivuga ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na kane umunyarwanda yavuye ku madolari y'abanyamerika magana abiri na cumi na rimwe agera kuri magana arindwi na cumi n'umunani yinjiza akabagiraho ubusa ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ibihugu byo muri afurika bishaka guhindura ingendo kugira ubutunzi buduge bitarinze kuzera inze y'ibihugu bya rutura abashikiranganji canke intumwa z'ibihugu zaje mu nama yo guhindura afurika bavuga ko byose bishoboka ivyo vyavugiwe mu nama african transformation forum yasorejwe i kigali mu rwanda muri iyi ndwi umumenyeshamakuru wacu tabita mukamusoni yarakurikiranye ibikorwa vy'iyo nama umurimyi mu rwanda aracarima ari nyamwigendako ni ukuvuga umwe wese arima mu kibanza ciwe akoresheje ubuhinga bwa kera abamaze gutera imbere bakorera mu mashyirahamwe icyo bita koperative bakarimira hamwe n'umwavu bagashyiriramo hamwe no mu kwimbura bimburira hamwe gutyo amasoko bakayarondera hamwe ibyo biracari ku ntambwe ntoya kuko amakuru mashasha ku buhinga bugezweho bwo kurima nayo baronka rishari murekezi umuyobozi mukuru ajejwe iterambere ry'uburimyi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi igikenewe ubu ngubu ni uko abahinzi bagomba kwegerwa cyangwa bakazamura ubumenyi bwabo bakanatangira no gukoresha uburyo bugezweho ah, modern agriculture ku buryo barusheho kuzamura ah, umusaruro wabo no kuzamura eh, karite w'umusaruro Eh, ku buryo amasoko yacu tuzaba tubona amasoko ahoraho kubera ko niba ufite ikintu cya karite isoko ryo rihora ntaribura ni ukuvuga ko iki ngiki cye rero kizadufasha kongera guteza imbere kurusha guteza imbere ubuhinzi samson shatu arongoye ihuriro ryo muri afurika rijeje guhanura no gutanga amakuru ku bijyanye n'ibikorwa by'uburimyi afase mu pfunyapfunyo avuga ko muri afurika ingorane zigihari ariko mu rwanda ziracari nyinshi The challenges in Africa, especially in Rwanda, also there are many challenges.
iyo tuvuze ibijyanye n'uburimyi kimwe mu ngorane nyamukuru zihari ni uguhuza abarimyi kugira bashobore gukorera hamwe banaganire ku ngorane ziri mu burimyi kuzana abakorera muri icyo gisata kugira tuvugane ingorane zihari n'inyishu zishobora kuboneka kugira bahurize hamwe ubumenyi kugira bashobore gukorera hamwe kuko bose bakorera ku burimyi n'ubworozi izo ngorane zose ni nyinshi ariko abantu bakoreye mu mahuriro baca basangira ibyo bazi nk'akarorero kurondera amasoko n'amadeni urongo ya fase yatanze akarorero ku gihugu cy'ubuganda kw'ingendo bayikoresheje birakunda kandi byarafashije abarimyi muri iyo nama yabahuje haciye hashyirwaho ihuriro ry'abahanuzi mu burimyi n'ubworozi bagera kuri cumi na babiri ishami rya fase rizokorera mu rwanda rishari murekezi atubwira icyo uwo mugwi ugiye gukora iyi komite rero cya mbere ni ukwicara hakakorwa tukamenya abantu bose mu gihugu abakora iyo serivisi bakaba eh, tukabinjiza muri iyo foramu none cya mbere tugakorana eh, gahunda uko tuzagenda eh, tureba bidufite resources dufite ko twafatanya mu buryo tubikoreshe neza kandi bikagera mu bahinzi benshi so here ejo iyi komite tujya korana inama ya mbere aho tuzatangira gukora gahunda zacu kandi ah, kwegerana ah, n'inzego zitandukanye aba ah, inzego ah, eh, z'uturere kuko ah, izi serivisi zamamaza ubuhinzi cyane cyane tu- eh, minagri ifatanyana n'uturere tugomba kubegera ah, none tukabamenyesha iyi gahunda ko imeze n'abafatanyabikorwa bandi bose mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ibice mirongo itatu na bibiri ku ijana by'abarimyi nibo bari bazi gukoresha ubuhinga bwa none mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bageze kuri mirongo itandatu n'icyenda iyo ni intambwe ariko bifuza gushikira ijana ku ijana afasi ikorera mu bihugu mirongo ine bya afurika i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
inshuti mwese muri ko mukurikirana ibiganiro byacu mu kanya turabisozera nyamara imbere yaho reka mugenzi wacu thomas kamirindi atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije thomas
fide urakoze cyane sudani ishobora gufunga imipaka yayo na sudani y'epfo no kwirukana abanyeshuri ba sudani y'epfo barenga ibihumbi magana atatu bigayo sudani irega sudani y'epfo gutera inkunga inyeshyamba zirwanya leta ya perezida omar al bashir mu ntara ya kordofa y'epfo na blue nile leta ya sudani y'epfo irahakana ibi birego guverinoma ya gana yategetse inzego z'umutekano zose kuryamira amajanja mu rwego rwo hejuru ivuga ko ifite amakuru y'impamo ko gana ishobora kwibasirwa n'abaterabwoba muri iyi minsi irasaba na buri muturage wese kuba maso no gutangariza abashinzwe umutekano ikintu cyose kidasanzwe yabona gana ituranye na cote d'ivoire mali na burkina faso ibihugu bitatu bimaze kwibasirwa n'umutwe wa al qaida kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize guverinoma ya maroc yategetse abasirikare b'amahoro ba loni kuva muri sahara y'uburengerazuba aba basirikare ni mirongo inani na bane maroc yabahaye iminsi itatu gusa kugira ngo babe bagiye ubu burakari buturutse ku munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ban kimun uherutse gutangaza ko maroc yigaruriye sahara y'uburengerazuba maroc ivuga ko yarengereye kandi yagombye kuguma hagati nta ruhande na rumwe abogamiyeho leta zunze ubumwe za amerika yarayitangaje ku mugaragaro ko ubwicanyi bw'umutwe wa leta ya kisilamu bwibasira abanyakamwe muri iraq na siriya ari jenoside jenoside yibasiye abo mu bwoko bw'abayezidi abakirisitu n'abayoboke b'ishami ry'abayisilamu b'abashiyita ibi bisobanuye ko amerika ishobora kubajyana mu nkiko kujyanira abayoboke ba- b'umutwe wa leta isilamike mu nkiko ariko ko idashobora kugira ikindi bakoraho iyo bari mu- mu- iriya muri siriya na iraq ariko ishobora no kubigeza ku nteko ishinga umu- ishinzwe umutekano ku isi noneho nayo ikaba yasaba urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho gukurikirana abayoboke b'umutwe wa leta ya kisilamu ndabashimiye turasubira mu kanya
inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.